iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkundikije twe kubitwerekeye nk'igihugu cy'uburundi gihambaye cyane nuko inama nkuru y'igihugu y'igihugu yaheze uno munsi yashoboye kudukura ko za nkiko bari bemeje kuzorungira umurundi
uyu ni umushikiranji w'uburundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu aranyamitwe yari iya dizabeba igihe inama y'abakuru b'ibihugu vyo muri afurika yari ikirangira avuga ko uburundi bunezerewe ko iyo nama yumvise ko inteko zidakenewe mu burundi iyi nkuru co kimwe n'andi makuru yerekeye burundi arimwo ukuntu abandi banyapolitike mu burundi bakiriye ivyapfunditswe iya dizabeba turayigarukako mu kanya kari imbere mu masaha arangiye abatetsi abakuru b'ibihugu byo muri afurika bari bakoraniye i Addis Abeba ku murwa mukuru w'igihugu cya etiyopiya barangije inama muri iyo nama rero uburundi bukaba bwarihwejwe cyane bwarihwejwe cyane rwose twaronse akaryo ko kuvugana n'umushikiranje w'uburundi hajejwe imigenderanire n'amakungu nyamitwe aratubwira ukuntu yakiriye iyo nama twe kubitwerekeye nk'igihugu cy'uburundi gihambaye cyane nuko iyi nama nkuru y'abakuru b'ibihugu yaheze uno munsi yashoboye kudukura ko za nkiko bari bemeje kuzorungira umurundi mu kwezi guheze muga yuko akanama karaba amahoro n'umutekano muri mu kibanza cya afurika kari kavuze yuko kazorungika kuko borungika inteko z'ibihumbi bitanu mu gihugu cy'uburundi bise maprobo rero kuva mu ntango twari twabonye neza ko abarundi batavyifuza bikaba vyagaragaye mu ntuze mu myerekano yagiye aba mu gihugu no mu nama nshingamateka na mpuzamamateka vyateranye hamwe rero n'igihe nyene vyashitse naho leta ivuga ati ko abanyagihugu n'abaserukira batavyemera nta kundi leta yovyishyira twarabishikirije abaraba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika iyo ngingo ntabwo ishoboye kuronka novuga gushigikirwa n'abanyagihugu rero navyemera hama rero mugabo bobo barabananiza bashaka ko iyo ngingo nyene yishyurwa mu nama y'abakuru b'ibihugu y'akanama kaje amahoro n'umutekano mugabo ku rwego rw'abakuru b'ibihugu yabaye itariki mirongo ine n'icyenda z'ukwezi nyene turiko turarangiza bavuze neza neza yuko iyo izo nteko zidashoboka ko ari inteko zishobora kuba zishobora gukora zikoresheje ivyo zitari zigamije gukora kuko ziba zije kugira guhungabanya ubwigenge bw'igihugu c'uburundi amatwi yadusumira hariho iciyumviro cashikirijwe n'abatetsi b'ishirahamwe mpuzabakungu eka n'ishirahamwe rya afurika bavuga ko bazorungika intumwa zo mu rwego rwo hejuru cane rwose kugira ngo zijijure leta y'uburundi yemere izo nteko izo ntumwa nizaza mu Burundi leta y'Uburundi izokwemera izo nteko suko suko vyanditse suko bivuzwe vyanditse vyavuzwe n'userukira iryo shirahamwe rya ry'ubumwe Afrika ariko siko biri ico tuzi neza cyafunditswe mu nama y'abakuru b'ibihugu koko ni uko hazorungikwa intumwa z'urwego hejuru kubonana n'abategetsi Burundi kugira ngo tuvugane ibyo byose bamaze iminsi bavuga bumva kugira ngo tubasigurire ko ibyo bintu bimaze iminsi bivugwa ko havugwa byinshi mu makuru bimwe bimwe bimwe na bimwe usanga koko bitaroranye bitari byo nk'amakuru ajyanye n'uko hariho itsembabwoko mwarabonye ibyakiriye kuko ushobora yuko bitari biroranye abamaze iminsi bavuga ivyerekeye ahantu baba barabonye ibiziga n'ibintu nk'ivyo reka rero n'ibindi bibazo vya politiki umbura bashaka ko bavuga n'abategetsi burundi kuko uko abategetsi b'iryo shirahamwe mpuzamakungu rya afurika bararonse umwanya wo gusugurirwa neza cyane na delegation yari irongowe na nyakubahwa ikiganiro cya kabiri cy'umukuru w'igihugu y'uko igihugu cy'uburundi kitemera ico cyumviro cy'izo nteko rero ntibazoza mu burundi bajya kumva inyishu bamaze kuronka bazoba baje mu burundi kugira ngo tuvugane batwumvirize bumve nabo nyene ico babwira bagenzi babo bumbure kuvyo baba batashoboye gutomokirwa hano adis abeba ico nokubwira ni uko nka leta y'uburundi twebwe ata kibazo cy'uko abategetsi boza tukavugana kuko dakare n'ubundi igihugu cy'uburundi n'igihugu gifise izina mu gigabane cya afurika murazi neza yuko dufite inteko muri somaliya muri santarafurika n'ahandi kandi neza mwakurikiye neza yuko igihugu cy'uburundi cyashoboye gushyigikirwa mbere kikanatorwa uganatugwa kandi kugira ngo kize kize muri ka kanama igihugu kajyajije amahoro n'umutekano mu kibazo cya afurika ni ibihugu cumi na bitanu bitarenga tuvuga ko ari iteka rihabwa bose hari abahiganije batabironse rero ko natwe twaratowe rero ni ikigaragara kikemeza neza ko igihugu cy'uburundi gifise ijambo atari bijya mwumva mu makuru mwumva mu binyamakuru cyangwa mu marezo sosiyo igihugu cy'uburundi kirafise ijambo ibendera uburundi riremewe rirasonerwa hari ikindi gisabwa n'amakungu eka n'ishyirahamwe rya afurika nyene bavuga ko ibiganiro bikwiye gutangura eka bisa n'ivyatevye ivyo biganiro hari ibiganiro vyatanguye mu burundi biramaze kuba mu ntara zishika umunani ariko hariho n'abavuga ko bikwiye kuja no hanze uh, cane cane abanyapolitike batavuga rumwe na leta bakabijamwo uh, ico kibazo co kizotorerwa umuti ryari abo bo hanze cane cane batavuga rumwe na leta nk'abo muri senarede bazotumirwa ryari muri ivyo biganiro oya hari igihe nkumureba bashobora kuba bashikuza twege nka leta twaravuze neza yuko ibijyanye n'ibiganiro dufise politiki yuko tuganira n'abantu bose kuko kuva mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi ishyirahamwe igihugu muri afurika y'ubuseruko ryavuze riti ibiganiro ni ngombwa hagati y'abarundi bose ibiganiro bise inclusive muri icyo gihe rero kugira ngo bibe kuko ibiganiro bihuza bose ntuhitamwo ngo naka ngo kanaka ngo nibo nyine bashobora kumvikana ngo kuvugana reka z'ukubiri ari nacyo gituma leta yafashe ingingo yo guha ijambo umurundi wese abyifuza kugira icyo ashikirije ku bijyanye na politiki imibano ubutunzi n'ibindi kugira ngo agire icyo ashikiriza hanyuma twaravuze ko umugwi ushobora kuzobona n'abarundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze ariko twaronye kandi turavuga tuti kugira ngo ntihagire icyitwazo ngo hariho abimwe ijambo uriya muhuza perezida museveni yashinzwe n'ako kanama nyine igihugu byo muri afurika y'ubuseruko nawe nyine igikorwa yatanguwe turagishigiki
yari umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu umushikirantahe alain nyamitwe igihe yari iya disabeba mu gihugu cya etiyopiya tukivuga kandi kuri iyi nkuru yerekeye inama nkuru y'abategetsi bo muri afurika inyuma yaho rero iryo shyirahamwe rya afurika rivugiye ko ritazorungika inteko mu burundi mugenzi wacu eloge wirikaneza ari mu burundi yaganiriye n'abanyapolitike batari bake araheza arababaza ukuntu bakiriye iyo ngingo mwiriwe neza eloge
mwiriwe neza fredi mwiriwe abanyapolitike mwavuganye bo bari bande
twavuganye n'abanyepolitike babiri nongera mvugana n'umwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga abanyepolitike babiri twavuganye nohera kuri tasien sibomana avugira umugambi w'abadasigana iprona utemewe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu ukaba umugambwe uri mu batavuga rumwe na leta bavuga yuko mu bisanzwe umuryango wa afurika abakuru b'ibihugu bya afurika basa n'abahemukiye uburundi avuga ati ariko ntibyadutangaje uwo mugambwe uwo muryango warushijwe niyo amajambo yakoresheje ati tubona ko uwo muryango wa afurika ubumwe bwa afurika warushijwe kubera kumbure hari abandi bakuru b'ibihugu nabo nyene bari bashaka ngo kwigumiza ku butegetsi acavuga ko ikibabaje cyane ku bwiwe ngo ni uko abakuru b'ibihugu bashyigikiye ingingo y'uko inteko za gisirikare zihurikiye mu cyo bari bise maprobu zitazoza hari abakuru b'ibihugu nk'uwa guinee equatoriale n'uwa gambiya nabo ngo batazi ibibazo by'uburundi uko bihagaze ariko tasien sibomana agira ati uko biri kose umugambwe iprona utemewe n'inzego za leta ntitwigeze na rimwe dushaka ibintu biciye mu nguvu avuga ati uko biri kose ategereza ko ibiganiro icyo yitse negosiyasiyo mu rurimi rw'ifaransa yatandukanije na dialogue yavuze ko ari ibiganiro byuguriwe bose bitegereza kubera hanze y'igihugu hama yavuze ko mu bintu byo kwihutirwa ku bwiwe gukorwa n'izo ntumwa zo ku rwego rwo hejuru zorungikwa n'umuryango umwe bwa afurika koba ugusaba ko ubwicanyi buhagarara mu burundi icyo kikaba icya mbere hama icya kabiri zigasaba leta gushyiraho kwemera ibiganiro ngo bikanyaruka izo ntumwa zigafashakajaho itariki yemewe na bose ivuga ati ibiganiro teza gutangura vuba bwangu Eloge abona Eloge nkuko kabiri twavuganye uko tu- uko tuvyumva tukiri kuri Tasien uko tuvyumva nuko Tasien Sibomana asa nuwemeye ko izo nteko nabo nyene zi asa nuko atayindi ngingo bazofata kugira ngo babandanye basaba ko izo nteko zorungikwa ivyo nivyo
namubajije nti intu- i- i- iyindi ntambwe mugiye gukora ni iyihe yagize ati intambwe tugiye gukora ni intambwe ya politiki ati tubandanye dusaba ko ikibazo cy'uburundi coheza kikigwa mu kikigwa eh, hakurikijwe i- i- ibiganiro bidakumira umuntu n'umwe ariko kandi hatagiyemo inguvu na nkeya A- u- nk'umunyepolitike a- a- a- arabo- a- arabona icyabaye a- a- akacyakira ko abakuru b'ibihugu mugabo ku bwiwe abakuru b'ibihugu eh, basa n'abahemukiye uburundi niko abivuga abandi banya- uwundi munyapolitike mwavuganye ninde
muri munyapolitike twavuganye ni jean dodier mutabazi atwara umugambi wa debu akaba ari eh, mubo abarundi bakunze kwita ngo begamiye umugambi uri ku butegetsi mugabo umugambi wa debu n'abandi bacuditse bo bavuga bati twebwe turi mu migambi itavuga rumwe na leta bakavuga ko gusa bari mu migambi itavuga rumwe na leta kimwe bita opposition non radicale eh, u- mu gifaransa bagira ati twashimishijwe n'ingingo yafashwe n'ibi bihugu yatanze imvo zibiri zatumye avuga ko bimushimishije ku bwiwe imvo ya mbere ni uko atampande zibiri mu burundi ziriko ziragwana kandi atanumwe yari yasabye eh, izo nteko kugira ngo zize Eh, imvo ya kabiri avuga ati igihugu kirikwije iyo izo nteko ziza kobaye ari uguhonyanga ubwigenge bw'igihugu mugana we nyene icyo asaba nka mugenzi we sibomana asaba ko ibiganiro aho batandukanira ni uko jean dodier mutabazi agira ati ibi biganiro bitegereza gutunganywa mugabo inzego zatowe mu matora zikubahirizwa zi- bigatunganywa bifatiye kuri wa mugwi w'igihugu uje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi maze uwo mugwi ugaheza eh, ukabandanya u- u- nawe uvugana n'umuhuza museveni atariko n'abanyepolitike bahunze igihugu bakajamwo mbere we avuga yuko ku bwiwe abanyepolitike bahunze igihugu bibaye ngombwa ababishaka boza mu gihugu ngo bakitorera abasirikare n'abapolisi biyumvamo bakabacungera umutekano maze bakaza bakagira ibiganiro hagati mu gihugu eh, kuko eh, ku bwiwe ngo igihugu ni icya bose kandi n'uwahunze arafise uburenganzira bwo kuza akitorera ariko abamucungira aho batandukanye umutekano, nuko nk'uko bivuga.
Tasien wewe Sibo- Sibomana asaba ko ivyo biganiro vyobera hanze mu gihe Jean de Dieu Mutabazi asaba ko vyobera mu gihugu
ego E, mwavuganye kandi n'umunya n'abatavuga rumwe eh, abari mu mashirahamwe atawegamiye hari abantu mwashobora mwashobora kuvugana muri abo bantu
Ego navuganye n'uwitwa Njangwa Beko arongoye ishyirahamwe Onelope Njangwa Beko nawe nyene afite iciyumviro co kuvuga ati mu Burundi uko biri kose hari inzego zatowe n'abanyagihugu ati kandi izo nzego mu gihe zatowe na- na- n'amakungu araza kuzigendera atanze akarorero kabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU atanga akarorero k'intumwa z'ubumwe bwa afurika n'ibihugu bitandukanye ati umukuru w'igihugu eh, naho biyamirije ikingo ciwe cya gatatu bavuga yuko yihagiye ubutegetsi turabona arungika ivyegera vyiwe arungika abashikiranganji arungika intumwa kandi mu bihugu zikakirwa ati ku bwanje nticyari kikiri ikintu cyo gusubira kuvuganako mugabo akagira ati kugira ngo twirinde ko igihugu cacu gisubira kuja mu njyane nosaba abanyepolitike impande zibiri abatavuga rumwe na leta afite icyo abasaba abasaba ko bohagarika ikintu cyose gishobora gutuma umutekano uhungabana hamwe no gukoresha inguvu leta nayo ayisaba nayo nyene eh, kudakaza cyane umugozi ika- ikagerageza uwavuga ati bishobotse leta mbere abo batavuga rumwe nayo yobaha n'ibibanza bya politike bakaganira kugira ngo Ndayigomeye.
haboneke Eloge.
uko igihugu gitwarwa aba- igihugu ntigisubire kuja mu njyana Eloge tugusabe ubandanye uvugana n'abandi banyapolitike kana n'imirwi yose itandukanye yo mu Burundi kuri ico kibazo urakoze cyane gose Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na studio ijambo
akuma k'imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi ba studio y'ijambo ndabaramukije ndabahaye n'ikaze muri cya kiganiro cyanyu nturere kazoza
uno munsi dukoraniye hano duhana ijambo n'abakuru b'imigambwe ikomoka ku gishyitsi cya perezida melchior ndadaye mu buhinga bw'ibyuma hari diego murangamizwa jerome niyo nzimbanimeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza
abatumire duhana ijambo no munsi ni bane hari honorable leonce ngendakumana ni umukuru w'umugambwe sabanya frodebu honorable mwaramutse mwaramutse neza sangwe duhana ijambo mwakoze cyane kundumira urakoze hari kandi honorable dr jean minani nawe n'umukuru w'umugambwe sabanya frodebu nyakuri iraga ijyandadaye honorable dr mwaramutse mwaramutse sangwe duhana ijambo murakoze kuba mwadutumiye murakoze namwe turi kumwe kandi na honorable augustin nzoji bwami n'abarongoye umugambwe sangwe padere honorable mwaramutse ndabaramukije sangwe duhana ijambo murakoze murakoze namwe turi kumwe kandi na honorable jean dodieu mutabazi arongoye umugambwe radebu honorable mwaramutse mwaramutse kaze duhana ijambo murakoze murakoze namwe ni jewe ntwara umugambwe jewe nije ntwara umugambwe jewe nemewe n'amategeko abatowe nande gute be n'abanywanyi jewe natowe na bene umugambwe izuba riva ni jewe nzwi n'inzego z'igihugu naje baratowe n'abanywanyi wa bene umugambwe baraguhenzesha nawe baraguhenze baje abagenzi bawe bagita impuze baragusutse
bashinga iryo si ibara muhave mugombe gusimbiranira ko nk'inkoko muva umugambwe mubyasubiza umugambwe wanje ndagusubiza umugambwe utampaye ko nawe uhawe n'amatora yumviriza ndabahanure mbwire gito canje n'icundi yumvireho none simperuka mwari mu ndongo nziza umugambwe wanyu mwese yego none ko muhazuka umwe ngo umugambwe nije ndawutwara uwundi uko nyene hamwe mwosubize hamwe mukiyunga hari ico uyu niwe atabishaka epo niwe utabishaka ko mudashaka kubona imbere mubona demokarasi yotse imbatara gute imigambwe yanyu itatanye gutyo ayo amajwi mutagaguza mugiye hamwe mwogira ingufu mu mugambwe mukagira icyo mushitseho kandi ayo matati mufise mu migambwe kenshi nimwe muyitera mbega none leta yoyo ntiyofasha kugira injyane mu migambwe zihere ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cya search for common ground burundi
reka kumbure mu gutangura mbere kwa honorable leonce ngendakumana urongoye umugambwe sawa nyafrodebu hari icyo mupfana na sawa nyafrodebu nyakuri iraga igenda dahe dupfana ni uko wumva uwo mugambwe witwa sawa nyafrodebu wongeye ko nyakuri ntacyo bisigura kuko jena nivuga nti witwa Dr. Jaminani uri Dr. Jaminani nta murashaka kuvuga ngo uri Dr. Jaminani nyakuri wo none atabari nyakuri aba aba yitwane ico mupfana rero ni dupfana urumva ni ko twese twisunga iragira umunsi merikero ndadaye mu kugwanira no mu guharanira intwaro ya demokarasi mu Burundi intwaro ikijambo umunyagihugu agaserura iryagona atenze ko gukebaguzwa atanka manzi agatora abamurongoye mu mwidegembyo atahuje kumubwira ngo udatoye habizogenda uku itunga ry'igihugu rigasabikana atanya gufatanya gukira atamwana n'ikinono imigambi ni imwe mbere ubu mbere n'ibimenyetso byose nta na kimwe yahinduye
byose ni umugambi umwe rero umubajije uti vuga basi ikimenyetso gihushanye mu byo ndadaye yari yarashinze imigambi ingene yabona uburundi n'ingene abarundi bwobaho n'ingene abarundi boba mubaze iti ico wahinduye ni igiki gihe wagenda ico bakidutandukanye mugabo je wunemeza ko atakidutandukanye kiriho atari ivy'amanyama y'abantu gusa reka mpindukire kwa honorable Dr. Jean Minani Savanya Frodebu Savanya Frodebu nyakuri iragijyana daye honorable Leon Satine umugambo umwe Eh, sawa nyafrodeo nyakuri iragira yandadaye yavuze ngo witwa minani mucanke itware wose ngo ngo nta nyakuri aba arimo ariko iyo wiswe iyo wise minani Jean Marie wari minani Jean ntabwo ukiri minani Jean ntabwo ukiri minani Jean iyo wiswe eh, ngenda ku mana Jean Leonce ntabwo uba ukiri Leonce uwo ni uwundi wabaye uwundi ntaho duhuriye rero Eh, mu by'imigambi abantu bashobora kuba bahuriye ku kintu bahuriye ku kintu batandukanye hari icyo muhurirako none hari icyo duhurirako niba bakicemera kuko eh, ikintu cya mbere duhurirako nam- nama numva ni uguhurira ku- kuri demokarasi no kuri iyo demokarasi yojaho baragumije ibyiyumviro bimwe bimwe eh, byo waduhaye umugambwe ndadaye merikiyoro ubwo hari ibindi batirimutse ko eh, nko kutumviriza nko kutemera yuko umuntu mu mugambwe ashobora kuvuga ibidasa n'uwundi tuzotina duhura urakoze reka twaba tuvyumva tukavyiyemeza tuzotina duhura turaza kuza mutwereke nyine mugiye guhura ubu naho mpindukire kwa honorable Augustin Nzokibwami urongoye umugambwe sangwe padere uwo duhaba dusanga atacupfana na sahanya Frodebo
Eh, murakoze Eh, sahwanya frodebu eh, yandadaye twese aha twarayihoramo hanyuma turayivamo dushinga uyundi mugambwe umugambwe sangwa padere twawushinze itariki ya mbere z'uko umunani ibihumbi bibiri na kabiri icyo gihe twaravuze ijambo twahora muri frodebu tuguye muri sangwa padere abasigaye muri frodebu icyo gihe twagwa na Ja- eh, na honorable jean minani twabwiye yuko tubasigaranye ikidaji Eh, ma- ayo majwi ya- yuko akanovera kose ka Frodebo mugatwaye akarangamutima akanovera imigambi ya politiki y'ubutunzi y'imibano igiye muri sangwe padere mugabo ikidaje citwa frodebu gisigaranywe na dr jean minani ico gihe niwe yari arongoye frodebu nico gituma rero twebwe sangwe padere imigambi yose dufise ni imigambi ya ndadaye Nti- ntitwagombye kugira rero ngo frodebu nyakuri canke frodebu sinzi ibindi nyakuri wo kare twe twagize sangwe padere mugabo tutwaye imigambi n'ihangiro ryose rya ndadaye ndahindukiye kwa honorable Jean de Dieu Mutabazi urongoye umugambwe Radebu Radebu hari icyo upfana na sahanya Frodebo nuvuga yuko radebu hariho ibintu bi- bitari bike dushobora kuba duhuriye kuri ku mugambi wese abanyafurodebu ubwa mbere na mbere aba turi kumwe nk'ubura hari abo twahuriye kuri meridien igihe umugambi wese abanyafurodebu washingwa muga hariho n'abandi twahuriye kenshi nko muri biro executif turabana hariho n'abandongoye le docteur Jean Minani l'honorable Ntuze Leonce Ngendakumana ari secrétaire général je ndi secrétaire exécutif mugabo uko iminsi yagiye iragenda hari ibintu byagiye biradutandukanya ubwa mbere na mbere ikintu cyagiye kiradutandukanya ni uko tutashoboye kubona neza icyo abanyagihugu bari batoye ndade merikiyo icyenda na gatatu bashaka icyo o ntitwakibonye neza kikaba kiki- kinasigura amanota makenya twaronse mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu icyo rero ntitwagihurije ko
Jambo ririca ritishe naho rigakiza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi birashoboka ko udusamye mu nzira ikiganiro uri gutega yombi nturere kazoza
tiko duhana ijambo n'abanyapolitike bane bose barongoye imigambwe ikomoka ku gishyitsi ca perezida Melchior Ndadaye vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi
jewe ndababwiye muraza tubanza tugisome iki gitabo turabe ko Eh, tucumva nona ko we kimwe tutazokwemerera ko udutuma ko kukubera kubira tubizi ko we wahengamye kuko akere n'undi mugambwe atahuriye na Frodebo naho bihuriye gute ndiko dutumira muri padere ngo tupwemerere n'imiburi iburi nababwiye nababwiye Muri padere yuko ntibishoboka.
sinzi batuye muri padere Ah, ura- nzobatumira ura- kubahuza
Oya, urahinduye umuntu yagiye urumva umuntu yagiye kandi atwaye turamufitanye ingorane.
akanovera ni- n'imigambi yose ubu rero reka turondere umuntu muri Frodebo Bangwe, kandi ono- bariyo none muri ga- Frodebo ono- ono- twavuze ono- nk'abarongoye igihugu muri Frodebo twashize imbere Eh, eh, turavuze nk'abantu barongoye igihugu ngaha muri Urarizanye, Frodebo.
urarizanye. Reka, reka, reka.
Uraje honorable umuntu.
nzoki bwami uno munsi habatumye ko uwundi atari wewe wovyitaba inde umuntu atazi frode uno munsi nka dogiteri Jean Minani yobatuma ko ati duhure turi bane tuyage oya aho ndarenda ntazazokora Canke ntibantunganye oya uno munsi abatumye ko Canke ndayizeye none ntibarongoye iki gihugu ati twabashyize imbere nyereka aha ntiba ntubonye ngaho harimo mugabo nyereka reka dufate ntibanyuganya bazi nyereka dufate izina rya ntibanyuganya ndayizeye bazi muri iki gitabo reka tumureke bazi dufate ntibanyuganya ntibantunganye ndakuzane guverinoma ndadaye ndakuraba aho uri wewe ega guverinoma ndadaye harimo abaporona mirongo ine kw'ijana banga mureke gusubira kuri ico ndakubaza ariko ikibazo- dufate ntibantunganya ngo byeme honorable ntibantunganya nimumureke Mureke kubera ntibantunganya.
nabanze yicare hamwe na nyangoma babanze barumva bimwe wamvuga ntacyo bapfa verema icyari dufate nyangoma dufate nyangoma nyangoma ni umufurode witsitso ko Eh, naharanditse- dufate nyangoma bazi Uno munsi Muhamagara- watumako eh, dufate umukobwa akaba nyangoma umuhungu.
tuzo tubimusabe nyangoma ndamwemera nadutumire mugabo na jewe ndabatumye nyangoma nyangoma atarazi Bangwe, naje bangwe, ntuzumira.
ukiringa- bangwe, bangwe, ukiringa- Oya, Honor- bisa nkaho wemeye nyangoma Bangwe, bangwe, bangwe, ntanguye.
bangwe. Honorable Nyangoma Jean Minani.
ndamwemera.
Bangwe, honorable Jean Minani. uno munsi nyangoma mumusabye ko wahuza um, uremera naho iyo ntuma mu bufaransa naho ntuma ngaha aho zontu- aho bontumira hose ari ukugira ngo si abanyafrodebu ije hamwe ibimwe ibimwe yandadaye tugire umugambi wandadaye jewe nzogera ariko nk'ubu iyo bari ibyo muyimviye bangwe, ubu ni bangwe, nje nubatumye bangwe, honorable.
kuko nje ngiwupisi Bangwe, honorable.
wa muri mu muvuga Bangwe, wose nje ngiwupisi Ba- ba- Ba- bangwe honorable honorable Jean Dodier Mutabazi uno We munsi ntacyo bati usigaranye na kimwe.
uno munsi bati nka nka honorable nyangoma adutumye ko twokwemera twebwe bane akaduhuza naze tu- kujya nakubwiye tubanze kuza turabonana tuganire imiryango yacu ibonane hanyuma twiyugurure tuje mu- abantu bose biyumvamo ndadaye tuje hamwe tubonane tubone ko twese turi bene mugabo umwe ivyo cyo kintu ni cyiza ariko nka nyangoma yobahuza ukemera jewe umuntu wese a- a- ampamagaye antumiye ahubwo kaba ari agateka honorable Leonce mumaze guhuriza kuri nyangoma mwese muri bane ko yobahuza mukemera mu- mwofata inzira yihe yuko mumushikira icyo cyumviro mukagimushikiriza oya honorable Leonce ndakubaze atamiro tutanu ahinda atamiro Naho umuntu utumwe, naho umuntu nico utumwe.
gituma nanjye ndakubwiye ariko nshobora gufata oya ka- nka Honorable nka Leonce.
honorable rukara yodutuma ko wokwemera oya yagize ati Oya, ngorane nuko nzoji kubinda.
bwami acavamo Eh? yagize ati ngorane nuko nzoji bwami acavamo atari umufurode jewe ngomba umuntu abizi uretse akeneye n'iyi igitabo reka twebwe uno munsi dushike kuri prinsipe gusa tuti twe turipfuza gusubiza hamwe wa mugambwe ndadaye yadusigira ari ryo ragi biri mu cya gitabo bavuga tubisubire ko tubiharanire tubigwanire abariko bagomba kubitirimuka ko ubu bari ku butegetsi tubibangire ikibazo icyo gihe tuzoba tumaze gutora inzira tuzocamo abacemera ibyo byandadaye ageze nyangoma aca yemera navuga umuhuza akaka Nya- nyangoma n'umuforote bakomeye hajya murakoze murakoze kandi yarayigwaniye niwe yayikoze niwe yayikoze mbere nuba aracyayigwaniye murakoze reka dahuriye na rukara kuri ibyo bintu igice cyo kumenya Reka kudoda.
rero ndabashimire.
ni ukuba yarayigwaniye Murakoze.
Oya, ibyo byo muri leta twenda murakoze kubishakira.
cyane murakoze Ibyo muri reka leta turacana hariya muri reka leta nyine.
reka ndagukengurukire honorable Leonce ngenda ku mana nibutsa ko urongoye umugambwe saba nyafrodebu wakoze no kuza ngo duhane ivyiyumviro ni ukuri ndagushimira ko nawe washoboye kuduhuza nawe tukavugana ikiciyumviro kuko twahora tubona na mu bindi ku maradiyo ariko ntitwara tuvuga ikiyumviro ngo tukinonosore ngo tukinonosore urakoze urakoze shimire kandi honorable Jean Dodier Mutabazi urongoye umugambwe radebu nawe nyene ku gishitsi cyanda demerikyo nawe ndabakengurukiye ko mwa- mwaduhaye akaryo ko kugira ngo dushobore kumva ko tutegereza gushira imbere ivyo duhuriyeko ntidushira imbere ibitu- ibidutandukanye urakoze shimire kandi honorable Dr Jean Minani wakoze kwitaba kino kiganiro mwakoze kuba mwadutumiye murabandanya mudutumira ahubwo wowe ni wakoze igikorwa kire kininiya cyane wadushoboye kuduhuza twese ko turi bane ahubwo niwe wabaye umuhuza urabandanya gutyo urakoze nshimire kandi honorable Augustin Nzojibwami arongoye nawe umugambwe sangwe padere wakoze kwitaba kino kiganiro ko mwakoze cyane kudutumira tugasaba yuko ahubwo mu bibandanye bene ibiganiro kandi atari muri forodebu gusa hariho n'indi migambi myinshi yatatanye kuko twe twe- twe- twe tugomba nuko iki gihugu cacu wese twocubaka umu- uwamwe wese akumva yuko ari mu gucira Diego murangamizwe ari mu buhinga bw'ivyuma Jerome Niyonzima nayo ndemeshe kino kiyago ndagushimira ndakwipfuriza kuroranirwa aho uri hose naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Eh, turashimiye studio ijambo turashimiye kandi n'abaduteze amatwi mwese ingenieur Nelson eh, Lopes na Fatou Kalala mwakoze cyane rwose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese